iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kubimbura iki kiganiro turakira umwana w'umukobwa ushaka se atigeze amenya yasamwe nyina ari i burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'irindwi agaruka mu rwanda akuriwe umwana avukira i nyanza mu ntara y'amajyepfo papa we yanze kugaruka mu rwanda janine mukandayisenga aramushaka aramukeneye mukandayisenga atuye mu karere ka nyanza umurenge wa kibirizi akagari ka rwotso umudugudu uwamubuga nzanywe no gushaka papa wanjye papa wawe mwatandukanye byari byagenze gute papa wanjye ntabwo umuzi yabanaga na mama i burundi amutera inda arangije mama arahunguka icyenda karindwi papa yanga ko bazana arakomeza bavuga ko ngo agiye kujya muri kenya yanga kugaruka mu rwanda ntabwo tuziranye kuko mama yahungutse ntwite ariko papa aka kanya mama ntabwo azi aho papa wanjye ari kuko nta n'ubwo babanaga nk'umugore n'umugabo nyine babanaga i burundi bahuriye i burundi babanayo ariko mama mu bisanzwe yari afite umugabo wundi mu rwanda ni uko bari batandukanyijwe n'intambara hanyuma mama wagarutse asubira ku mugabo we yagarutse asubira ku mugabo we hanyuma wowe bagufata nk'aho uri umwana w'uwo mugabo cyangwa se bagufata nk'aho uri umwana wa so wasigaye i burundi oya bamfata nk'umwana w'umugabo wasigaye i burundi ntabwo bamfata nk'umwana w'uwo mugabo papa wawe amazina ye urayazi inzu rimwe ryonyine niryo mama yabashije kumbwira yitwa nde yitwaga gatabazi umama wawe yaratuye he mbere yo guhungira i burundi aho yaratuye mbere niho atuye ubu ngubu icyo gihe yaratuye he yego n'ubu niho atuye hanyuma se papa wawe we yakubwiye ko bamenyaniye burundu we ntabwo ubizi wavutse nyuma akwiye kuba bamenyaniye burundi bahungiyeyo yaba yarakubwiyeho gatabazi yakomokaga mama ngo yambwiye ko ngo gatabazi yamubwiraga ko akomoka ngo muri gisagara mu karere ka gisagara ahantu muri za gakoma wigeze ubaza mama wawe nimba barakomeje kuvugana cyangwa se byahise birekeraho ntibongeye kuvugana ntabwo bongeye kuvugana kuko mama ngo yaramubwiye basubire mu rwanda papa aravuga ngo ntabwo nzasubira mu rwanda yari ari kumwe na sisita we ngo ahita amujyana ajyana na mushiki we ngo barakomeza baragenda ntabwo rero mama ahantu bahise bajya kuko n'iyi saha ntabwo bajya bavugana uwo mushiki we yakubwiye izina rye iryo ari ryo oya ntabwo yigeze arimbwira
mukandayisenga umaze imyaka hafi makumyabiri n'itandatu utazi papa wawe utaramubona umwumva gusa uzi izina rimwe iyo mama wawe amukubwira akubwira ko usa na so akubwira ko gatabazi yari mu ntoki
ambwira ko nyine nsa na papa wanjye wenda aho ntasa nawe ari uko papa wanjye ari muremure ariko njyewe nkaba ndi mugufi ariko ambwira ko ahandi hose nsa na papa wanjye ukumva ushaka kumubona
ndumva nshaka kumubona cyane kubera ko ahantu mba nyine n'undi ntabwo umugabo we amfata nk'umwana we amfata nkaho nari umwana we ariko ntabwo aguhungeta ntabwo akubuza amahwemo uri umwana mu bandi
bakeka mbere nyifite nk'imyaka cumi n'itandatu nibwo yashatse kumfata ku ngufu ndangije bikagera mukecuru so rero ubu narakuze ntabwo mbana na mama mbana na mukecuru kubera ko umugabo wenyine yashatse ko turyamana ufite imyaka cumi n'itandatu uwo mugabo wa nyoko ashaka kugufata ku ngufu yashatse kumfata ku ngufu ntabwo wigeze mbere yo guhungira kwa mukecuru kwa nyogokuru ntabwo wigeze utekereza ko ushobora no kubibwira ubuyobozi kugira ngo bumenye yuko icyo kintu cyabaye cyangwa se wagize ubwoba nanyu umwana ibintu by'ubuyobozi byari bitaraza ribu yari itaraza kandi nta n'igitekerezo nari mfite cyo kuba nanajya ku buyobozi rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro mbibwira mama tugendera na turongeye njya kuba mu gasozi imbere yo kujya kuba kwa mukecuru hashize igihe nsubira kuba kwa mukecuru ariko mama arabizi ko umugabo we nyine yashatse ko turyamana ndabyanga
wagize neza kubyanga wagize neza mama wawe yakubaye hafi mu rwego rwo kugukomeza kugira ngo udahungabana birumvikana umwana muto w'imyaka nk'iyo kugira ngo asagarirwe n'umuntu wagombye kumumenya yibwiye yuko utari uwe agashaka kugukorera ibyamfura mbi ibyo ni ibintu umubyeyi yagombye kuba yaragufashije kugira ngo udahungabana birahungabanya mumaze kubiganira mama wawe yakubaye hafi mu buryo bwo kukurema agatima kugira ngo udahahamuka hoya mama wanjye nyine we na musaza wanjye ubwo bavuze ko bashatse kungira nkaho ndi ikirumbo nyine kuko nahise nagumye muri urwo rugo nahise ngenda njya kuba ndi kwa mama wacu bavuga ko ari uburugo butumye ngenda ariko naramubwiye impamvu itumye mva muri urwo rugo ubwo rero bo na musaza wanjye bakumva ko ngo ari uburumbo butumye ngenda ariko ntabwo bwari uburumbo ni uko nangaga kuryamana n'umugabo wa mama wanjye ndagenda hashize nk'amezi atanu ngaruka mu rugo kubana na mukecuru ubyara mama wanjye
wagize neza ntabwo ari uburumbo akenshi na kenshi abana batoya iyo banyuze mu bintu nk'ibyo ngibyo abo babibwiye ba mbere hari igihe babafata nabi bakabafata nk'aho ari ibirumbo ko aribo bagiye kumwiyenzaho ntibumve yuko umwana yasagariwe ntabwo rero bintangaje kubyumva kubera ko si we wa mbere wabonye igisubizo nk'icyo ngicyo kidashimishije kitari nacyo kandi kivuye ku ku bantu bagombye kukuba hafi bakagukomeza bakaku kugira ngo udahungabana ni ibintu bihungabanya njye ndakumva ndakumva ndagukomeza kandi wagize neza kugira ngo ushobore kumuva iruhande ushobore gukura ukure neza ntawe ukwangije kandi rero najya nkubwire ko icyaha cyo gusagarira umwana w'umwangavu ushaka kumufata ku ngufu ntabwo gisaza ugeze aho ngaho mu rugo ukabibwira umukecuru nyogokuru ukambwira uti mawe ndaje nzaguma hano ntabwo nzasubira hariya we yabyakiriye ate
mukecuru yabyakiriye neza cyane yabyakiriye neza cyane rwose cyane ko nabanye nawe mfite imyaka itanu uwo mugabo wa mama yari afunze afunguye rero arangije aravuga ngo ntabwo ari ngombwa ko naguma kwa mukecuru ngo ninze tube turi kumwe nyine yamfate nk'umwana we mukecuru wenda ni mu yari amfitiye ndagenda ariko ntabwo byatinze kuko yahise ashaka nyine kumfata ku ngufu ariko nyine umukecuru yabyakiriye neza cyane kuko n'uyu munsi niho nyiri kandi ntekereza ko njye nawe tubanye neza
ni byiza ko yakumvise nicyo wari ukeneye wari ukeneye umuntu ukumva kugira ngo wongere wiyubakemo ubumuntu bwawe ndashaka kuvuga imbaraga zo kumva ko ntawakwangije n'ubwo bwose habayemo gushaka kugukomeretsa ibyo ngibyo rero iyo ugize imana ugafatirwa hafi ukagira abantu bakuba hafi ntibakwite umunyamakosa bakakumva nabyo birakurema bigatuma ukomeza gukura neza ukaba umwari ubereye u rwanda n'imana dukomeze dukomeze muri iyi gahunda kugira ngo dushake papa wawe kuva wava mu rugo aho mama wawe ari ntabwo mwongeye kujya muganira cyane ngo umubaze niba hari amakuru ya papa wawe yamenye nta cyangwa se muraganira ariko icyo kintu ntimukivugeho oya ntabwo ntabwo twabiganiyeho cyane cyo koze wenda uyu munsi niho naje kumuhamagara kuri telefone ndamubaza ariko ambwira ko amakuru yiwe ntayazi na n'isaha ntazi amakuru yiwe rwose mbwira ko yanabyikoreye nta n'impamvu yo komeza kumushaka cyane nuko yambwiye nuko amaze kumbwira mu kanya gashize ariko gahunda yo kugira ngo ushake kumenya amakuru ya papa wawe wayigize kuva ukiri mutoya cyangwa se ni ukubera ko wabonye uwo nguwo washoboraga kwita papa wabanaga na mama wawe atakubereye imfura
oya nkiri muto n'ubundi nari mbizi ko atari papa wanjye nari mbizi ko atari papa wanjye ariko urumva umwana wese akura yumva ashaka kumenya umubyeyi nubwo yaba afite umuntu umurera neza amwereka urukundo ariko akaba hari abandi bamubwira ko uwo muntu atari papa we nawe agira amatsiko yo kumenya umubyeyi we rero nanjye nashatse ntabwo nakuze mbifite mfite iyo ntego ariko nyuma yo kugira ngo ashake ko turyamana nahise mvuga nari nshaka kuzabona papa wanjye wa nyawe mubaze n'impamvu atigeze anshaka nk'umubyeyi wambyaye imana iramfasha rero ndabamenya biba ngombwa kumbandikira kugira ngo mumfashe kumushaka
warakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nabonye ubutumwa bwawe abantu bajyaga kwivuriza aho ngaho ku bitaro by'i gakoma gatabazi muramuzi gatabazi muramuzi abahunganye nawe mujyana i burundi mwaramubonye abavanye nawe i burundi bagana muri kenya muramuzi mushiki wa gatabazi niba wumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga kuri uyu munsi nawe utunyureho tuguhuze n'umwana wanyu uri mu rwanda ubwo rero ndahamya yuko janine abambasaderi b'ijuru ry'amerika ni benshi kino kiganiro kirajya kurangira baduhamagara batubwira yuko papa wawe bamubonye bamuzi nawe ndahamya yuko atwihamagarira akatubwira ati mumpuze n'umwana wanjye nzabikora rero nishimye niba papa wawe akumva ubu ngubu muri kano kanya akaba ari kuri radiyo arimo yumva ijwi ry'amerika ngaho mubwire ikikuri ku mutima
wanjye niba ukiriho nagira ngo ubwiye ko ngukunda cyane kandi narakuze nabaye inkumi umwaka utaha mfite ubukwe bibaye byiza wazaba uhari ukambara ingofero y'ababyeyi nicyo nagira ngo mubwire
janine wabaye intwari kandi uziye igihe ndasaba cyane kugira ngo papa wawe aboneke vuba azakira iyo nkwano azambare n'iyo ngofero y'ababyeyi azagutahira ubukwe yego ngaho rero mu gihe tugitegereje gukora ubushakashatsi kugira ngo dukubite hirya no hino uko tusanzwe tubikora mu kiganiro agasaro kaburaga bidufata igihe ariko imana ikadushoboza bigatungana mu gihe tugitegereje rero nawe utegereze wizeye janine nkwifurije amahoro y'imana reka namwe abarinde murakoze
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
undi mwana ushaka umubyeyi we ni bela bayisenge utuye bujumbura mu burundi afite musaza we mugisha yani kirisi wabyawe n'umugabo witwa marianne makaje ushobora kuba atuye mu mujyi wa puravunitsa muri slovakia marianne makaje yamenyanye na mama wa yani kirisi yaje gukora mu burundi muri burarudi mu mwaka wa bibiri n'umunani bela bayisenge atuye ku musaga i bujumbura niko ndashaka umuntu papa wa mutoya wanje petit frere wanje uramushaka kuva ryari yabuze ate ninde ibisanzwe byo ntabwo ndamuzi neza ariko ku makuru ufite ni umuzungu yaje ino mu burundi muri demiri witi kuko petit frere yavubutse demiri nefu muri marisi rero barahuye na mama umubyeyi wacu hama baca baronka uwo mwana ariko yaciye agenda ntiyasubiye kandi kugaruka yitwa nde uwo mugabo yitwa marian makaje ni wo mu kihe gihugu se slovaki nta gapapuro na gato mwigeze musigarana ahantu handitse izina rye
oya
aza gukora mu burundi yaraje gukora iki aza gukora mu burundi yaraje nk'umutekinisiye muri buraruti umutekinisiye muri burarudi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uko mama wawe yakubwiraga yakubwiraga ko yakora iki muri burarudi yavuga nyine ko ari umutekinisiya ngira ngo baraje gukora ibyuma sinzi nta information ndende yakunda kutubwira ko
none niba yaraje gukorera burarudi yaje aturutse muri slovaki cyangwa se yaje aturuka mu kindi gihugu nacyo cyengerwamo inzoga gikorana na burarudi ayo makuru ntabwo ndayazi nzi yuko gusa yari umuslovaki akaba yaje ino aje gukora muri burarudi yaje aje kuhakora nk'umuntu uzahamara imyaka cyangwa se yaje nk'umuntu woherejwe nko gukora ibyuma byarangira agataha yego byarangiye ataha ni ukuvuga ko wowe ntabwo umuzi na musaza wawe ntabwo amuzi oya nta n'umwe amuzi na mama yaramuzi gusa nawe yitabye imana
komera none se aya makuru ninde wayaguhaye ni mama wawe akiriho ni abandi bantu bakubwiye uwo ari we aya makuru wayakuye he amakuru ni mama yayatubwiye akihari nta gafoto ke mama wanyu yigeze abereka
nta foto n'imwe tufise uko mama wawe yamuvugaga yamuvugaga nk'umuntu bakundanye cyangwa se ni umuntu bahuye hanyuma barishima havuka umwana babwiraga ko byari bimeze gute hagati yabo bombi
sinzi neza nibaza ko babuye barishimana gusa iminsi yarakiriye ino hama aragenda gusa amaze kugenda naho nyine baravuganaga kuko mama yatubwira ko bavuganye yaragenda akifotoza akamurikira amafoto afite inda akamurikira amafoto y'umwana mbwa mu nyuma sinzi ukuntu byaciye birangira konekisheni irahagarara ntibasubira kuvugana
mama wawe yamwoherezaga amafoto atwite ariko undi ntamwohereza amafoto ngo amwereke ati ndi mu kazi hano ndi ku mucanga se ahantu ku nyanja nta gafoto ke yohereje ntabwo yigeze yohereza ariko ntabwo tugeze tubona umusaza wawe yitwa nde yitwa mugisha yan kirisi none mugisha akimara kuvuka hari ikintu papa we yohereje nshaka kuvuga nk'ikigoma nka kigozi se nk'amata mbese kuvuga ati umwana yavutse ndamwakiriye hari hari ikintu wumvise mama wawe abivugaho yuko yamenye ko yabyaye
nibuka ni uko numvise mama avuga ko abizi ko umwana yavutse nicyo nibuka cyonyine kuko sinibuka sinzi ibintu biba yamubwiye bwabo tu yavuze yuko umwana abizi ko umwana amufise mu burundi ko afite umwana mu burundi none ko umaze gukura umaze kuba umukobwa w'inkumi uzi ubwenge wigeze utekereza kujya kuri burarudi ngo ubabaze umugabo wigeze kuza kuhakora muri bibiri n'umunani wari umutekinisiye wari uvuye muri Slovakia ndetse ngo unababaze n'ikigo cyari cyamwohereje aho ngaho wigeze utekereza kunyarukirayo ego nigeze kugenda ndarondera abantu bashobora kuba imfasha kugira ngo bashobore gushikira umuntu ashobora kumenya ama information ariko nta kintu byatanze nyine ko kundi baguma banyinyora sinzi ntibabyitayeho rwose ntabwo bagomba kutaguha agaciro kubera yuko ni uburenganzira bwawe bwo kumenya uwo muntu wahakoze kubera ko yasize abyaye umwana uwo mwana ni umurundi ni umurundi ufite uburenganzira bwuzuye bwo kumenya papa we na burarudi rero ubona baratwumva hano mu kiganiro muri kano kanya bagomba kugufasha tuzabihamagarira ariko bagombye kuba baraguhaye ibimenyetso n'amakuru kuri uwo mugabo waje kuhakura muri bibiri n'umunani niba yarakoreraga henikeni henikeni niyo cyane cyane yengana inzoga na burarudi ni ukureba aho yari aje aturutse kugira ngo dushobore kumenya neza uwo ari we n'aho aherereye none iyo uvugana na musaza wawe birumvikana umutwaje ijambo ni we mukuru wavuze uti reka njye ku ijwi ry'amerika mbaryewe uvuga uko ikibazo giteye iyo muvugana atekereza iki kuri papa we nawe nyine arashaka kumenya papa wiwe nk'umwana we wese nyine yifuza kumenya umubyeyi we yego arabyifuza cyane nicyo bituma kandi rero ubu unye arabishaka cyane kuko ariko arakura nicyo gituma rero twari nari kugerageza kumufasha urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gatu uzagerageza gushakisha turebe ko twamenya aho aherereye nitugira imana azatwemerera ku guhura n'umwana we utwaje ijambo musaza wawe mugisha yani Chris niba uyu papa we kumva muri kano kanya birashoboka ntabwo yumva ikirundi ariko ni ubutumwa ugomba kumuha nimubona nzabumuha niba kumva muri kano kanya ni iki wumva Chris ndetse nawe mushaka kumubwira amakuru amushikiriye cyangwa ashoboye kuboneka ko yakibonekeza twabubona akaza hari umwana wiwe mbera bayisenge urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye ntitugire icyo tugeraho tuzabikumenyesha ngaho rero gira amahoro y'imana yego namwe murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga niyo umwana witwa fisi bizumuremyi isimayel ushaka papa w'ibizumuremyi yabaye mu bigo bitandukanye by'imfubyi mu rwanda ageze igihe abaye mayibobo papa we yitwa habiyambere yusufu fisi bizumuremyi isimayel atuye i kampala muri uganda ikinzanye muri iki kiganiro njyewe ndimo ndashaka ababyeyi banjye ariko mubabyeyi bo nshaka ndatekereza ko ndimo ndashaka data e kubera ko mama mama wanjye yarapfuye
komera
yapfuye yapfiriye ku gisenyi twari duhunguka apfira ku gisenyi banjyana mu kigo cy'imfubyi ku gisenyi mbaye igihe gitoya baranzana banjyana aho bita igitarama naho nabaye nk'umunsi nk'umwe barangije banjyana muri aroforina irwamagana ngeze irwamagana niho nabaye igihe kinini bamfotora amafoto yanjye bakajya bayajyana bayigendesha bayishyira kuri modoka za kuruwa ruje bashaka ababyeyi banjye ariko noneho igihe kiragera leta y'u rwanda iravuga ngo abantu badafite abana muzaze mufate abana mugende mujye mudufasheho mugende mubarere igihe umuntu wanjyanye yanjyanye ahantu mu byaro iyo ngiyo mbona ko nta gahunda zari zifite ndangije natora kubona yinjira mu mujyi wa kigali none se bari bakujyanye ngo ujye gukora iki bakuragije inka bakuvomeshaga amazi warahingaga bandagije inka nkajya ndagira inka narangiza nkajya kuvoma mu ruzi rwo bita sake ari mvomera inka ariko naho maze kugira ubwenge bukeya maze kujya maze gukuramo gahoro gahoro igihe imitanoroka yo negera mu mujyi wa kigali ndagenda nibera mayibobo wari ufite nk'imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka nka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ibiri nabaye mu kigali aho nabanje kuba muri nyarugenge naberaga aho ngaho bita mu gakinjiro ariko nyine ndi mayiboba hanyuma nza gushaka umuntu nza kubona umuntu w'inshuti yanjye ashakira indangamuntu yo mu rwanda arayima ndayibona ariko noneho mu kuyibona iyo ndangamuntu bakozeho icyo twita insobi cyangwa se izina riheruka mu kifo cyo gushyira aho kugira ngo bashyireho izina isumayeli bashyizeho asumani bakwise asumani kandi witwa isimayeli aha ikindi cya kabiri data bitewe ko nari umwana mutoya ndatekereza ko bamwitaga habiyambere yusufu mama wanjye bamwitaga nusura nyirahabimana kandi nkaba nari nzi ko ikindi kintu ushobora kwibuka ni ngewe wari umwana w'imfura ntawe umwana wankurikiyeho wundi none se ko nuva wibuka mama wawe na papa wawe uyu mama wawe yitaba imana mugeze ku gisenyi muhunguka wari ufite imyaka ingahe nari muteye ko mama wanjye yajyaga avuga amazina ya papa nyumva ndatekereza ko nari mfite nk'imyaka kubera ko navutse muri mirongo icyenda na muri mirongo icyenda na rimwe twarahungutse turaza twaciye ku mupaka w'u rwanda ne kongo aho bita ibukavu noneho batujyana ku gisenyi mama arwara indwara hari indwara yaba y'impunzi zo impunzi zarwaye indwara zo bitaga amacinya yego mama wanjye niho yapfiriye aho ngaho ku gisenyi bahita banshyira mu kigo cy'imfubyi maramo igihe gitoya bagenda banzana gutyo banjyana igitarama nk'iminsi nk'umwe cyangwa se ibiri banjye banjyana muri aroferina irwamagana yego hanyuma se ko mama wawe yakubwiraga papa wawe icyo gihe cyose papa wawe yari ari hehe muri Ntabwo nigeze- Bukondo, nta- muri bukavu ntabwo Mm.
papa wanjye duhunga Mhm.
wanjye ntabwo nigeze mubona ko mama yajyaga amuvuga kuba yambwira ko papa yasigaye mu rwanda
we ntabwo yahunze
Eh, we ntabwo yahunze none se mwari mutuye he yakubwiraga aho mwari mutuye
icyo nicyo kibazo nicyo kintu cyama- cyananiye ubu ngubu aho twari dutuye ntabwo nari mazi Mm.
ariko ntabwo nari mazi pe kubera ko nari mutoya None kandi se- mama yapfuye ndi mutoya yego ariko urambwira uti nari umwana w'imfura hari barumuna bawe wari ufite
Mm, nta barumuna banjye nari mfite Mhm.
uteka ko tu- turi muri kongo mama wanjye yagiye- yabyayeho umwana mu wundi mugabo we yego
uwo mwana ariko nawe yahise apfa Oh.
twari muri kongo aho bitaga igitaminsi eh?
Mhm.
Eh, mu- mu- mu- twe- ha- ibi- ibi- hari hari abangabo bitwita ibitongore bya hcr Mhm.
nibyo byatugiriraga neza bika- bakaduha ibintu byo ku- kwambara byo kwiyorosa nk'uko nguko nyine yego
Eh, ma- umwana umwana wankurikiyeho yahise apfa ariko noneho hari umuntu mama wanjye hari undi muntu yajyaga avugagaho ko y- yavaga muri famire y'u- muri famiye y'iwabo eh, uwo bitaga yahaya ariko we ntabwo ntabwo ntabwo nashoboye kumumenya nta wundi muntu yavugaga uretse yahaya nta wundi yavugaga mwene wabo nta wundi yavugaga yavugaga yahaya akavuga ne- ne- na papa wanjye numva avuga amazina kubera ko ba- bamwitaga habi ya mbere yusufu kuwe ntabwo yigeze ahunga kubera ntabwo nigeze mubona yakubwiye icyo yakoraga yari umushoferi yaracuruzaga se ya- yakubwiraga Shora, niba yarakundaga wamubeshye.
kujya gusenga nta bamubeshye ntabwo nka- kujya gusenga bari abasilamu yego ndabyumva niyo mpamvu habi ya mbaza.
mbere yusufu Mhm.
eh, twari abasilamu ariko ntabwo ntabwo yambwiye ikintu yakoraga cyose kuko yapfuye nanjye ndi mutoya bitewe ko yarabanje ararwara arwaye noneho aba- abakuruje banga banga ko mbana nawe baba bavuga ati niba umwana n'umwana namukabanye na nyina nyina arwaye uburwa- izi ndwara n'umwana nazarwara ahita apfa mama babanza bamumvana bamujyana mu bitaro byo byo ku gisenyi niho yapfiriye none ko wakuze uri umuyisilamu uzi ko witwa na isimayeli um, Mm.
hari umusigiti mukuru u- uri ahitwa i nyamirambo urahazi Ra- wonzi aho umusigiti mukuru wonzi Mm, uw'inyamirambo uw'inyamirambo ntabwo mu- ntabwo- na wundi utawuzi aho uriye yego
ariko aho nzi nzi umusigiti w'aho ngaho mu mujyi Mm, uciye ngaho ngaho kuri matewusa eh, aho ngaho kubera ko hari umudamu nakoreragaho bitaga mama kereni kuba nari muzi ku- na- bamwitaga mama kereni Eh, najyaga niho na- naho narahakoreye umudamu yacuruzaga ibyo kunywa yabyukaga mu gitondo bagateka icyayi bagateka ibyo kurya ariko noneho babitekera mu gakinjiro tukabijyana bitetse mbere y'uko uza muri kino Mm.
kiganiro agasaro ka buraga waracyumvise uravuga uti nzaza cyangwa se n'uwakuriye akarati uzajyeyo Eh, hari umuntu waje ahangaha a- hari abantu benshi njya- njya inshuti zanjye bo nabanaga nabo mu- i kigali nkikiri mutoya bajya baza ahangaha i bugande bakongera bagasubira mu rwanda ba- bafite bene wabo n'ahangaha niwe yaraje amenya nimero nyine iyi nimero yimaye nanjye ni ko gushakisha kubera ko nabanje kujya ngihamagara idacaho kuba yaramwenguriye iyi nimero nimba yambaye iri kwi- ku ijwi rya amerika aha nu- nanjye niko kugerageza nyine bo bitewe ko nyine ba- abanyarwanda bafite umugani uvuga ngo nawe upfa adapfunda imitwe nawe upfa adapfunda imitwe nanjye nyine niko nuko nguko iyi nimero yanjye iri kuri whatsapp iri kuri tiktok iri kuri no ku facebook nayo ira- irahari ndatekereza ko ndi umunyarwanda kabisa wujuje ibyangombwa udafite ikibazo cyose ikibazo mfite ni cyo gushaka famiye yanjye mbe mu buzima ndimo ko nangaye ubwanjye meze nabi kuba nagerageje no kujya kuri kuri ambasade y'u rwanda hariya iri iri aho bita gikamoshya uri muri gikamoshya nawe nagerageje kujyayo mbona ko nta nta- nta kintu bigeze bamfasha bandebye nk'umuntu nyine uri aho ngaho udafite cumi na rimwe nanjye bivaho wageze neza kuza ku ijwi ry'amerika tuzagufasha uko dushoboye agasaro kaburaga nicyo kabereho ni ukugira ngo kabature uwo mutwaro muba mwikoreye wo kutagira ababyeyi ngaho rero fish isimayeli bizumire myenda gushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana nanjye mufije muri imana mumfashe kabisa mumfashe
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona igice cya kabiri cy'ikiganiro agasaro kaburaga tugiye kugiharira noneho ababyeyi bashaka abana babo ndahera kuri mukandera marie jeanne amaze imyaka mirongo ine n'itanu atandukanye n'umwana we w'umukobwa witwa jacqueline nta rindi zina rye tuzi uwo mwana yamubyaye afite imyaka cumi n'umunani amubyarana n'umugabo witwa albert sovenier wategetse ikigo cyacukuraga amabuye y'agaciro cya somirwa irw'inkwavu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda nibwo uwo mwana bamumwambuye bamujyana mu bubirigi aho yahawe umuryango ngo uwamureze mukandera marie jeanne afite imyaka mirongo irindwi n'ibiri arifuza byibuze kuvugana n'umwana we atuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya michigan hano nihabwa icyubahiro reka mbanje ngushimire mu izina rya yesu kirisito imana ikoze kugira ngo iduhuze ndashimira imana cyane ikinzanye aho ngaho ni ukugira ngo mubashe kunsatishiriza umwana twaburanye kuko umwana wanjye yagiye afite imyaka icumi bamaze kumutwara mu ma saa cyenda y'ijoro ngiye kureba umwana baravuga ati umwana bamutorokanye bamujyanye ndabaza ninde wamutwaye ati yamuhaye umugabo witwa jean rahamatare yari umuhinde kuko yari yaraguze ubwoko bw'umubiri umwana wawe uwamuhaye rahamatari ninde ni bwana soveniye albert uwo mugabo wanjye wowe wabyaranye na albert soveniye
albert soveniye niwe mugabo wanjye albert soveniye albert soveniye yakoraga iki mu rwanda niwe wari umukuru wa jekamine hose ibihugu byose za kongo za rwumbasi za kisasa niwe bamwitaga aje adimisitarative hanyuma se we mwahuriye hehe uwo mwana mwamubyaranye uri hehe ukomoka hi rwanda yewe data amaze kuzana n'uwo muzungu bavuye gisangani ubwo baje gukora iyo ngiyo irw'inkwavu noneho uwo muzu uza kubyarirwa mu rwanda data ashaka umugore w'umunyarwanda witwaga kankindi yodofina niho nabyariwe mu rwanda maze kubyarirwa mu rwanda noneho nza gukura maze gukura numva nanjye ko najya gusaba akazi nanjye nkakora nk'abandi ndagenda njya kumusaba akazi ankubita mu modoka anjyana iwe mu rugo tugeze iwe mu rugo arafungura inzu ndinjira maze kwinjira anjyana mu cyumba mbonye anjyanye mu cyumba ankubise ku gitanda ndebye mu biyo ndavuga reka da ndavuga agenda agiye ubwo mpita nsubira mu rugo rwose nahise nsubira mu rugo pe akaba hari umugore mwene wacu w'umukongomani w'umuruba witwaga christina uwo mugore ndagenda ndabimutekerereza atoya oya wari kwemera ndavuga oya kubera ko aribwo bwa mbere nshobora gutwara inda udatoya ntabwo ushobora gutwara inda humura ejo uzasubireyo baguha akazi niko bigenda ndagenda ndicara nk'icyumweru ndabyibazaho undi mutima urambwira ati genda ujye gusaba akazi tu wenda ntabwo ushobora gutwara inda kuko naragiye umusanga ku biro amwita mu modokari turagenda niwe mu rugo akora ibyo akora arangije ngenda amubwira ndavuga ati koko narahagurutse ndavuga ndavuga uzi yuko ari we wa mbere mbonanye nawe ninywarinda uzaba uzi kwinda ari iyawe arabyemera umubyeyi wanjye cyoko yamaye akazi koko ndagenda njya gutangira akazi ngiye gutangira akazi mu cyumweru kimwe uwo mugabo ramatare kuko yari yasize ku biro byiwe uwo mugabo ramatara ahita anyirukana ngo ntangiye gusinzira bo ndagenda ndicara mu rugo nicaye mu rugo nkajya numva nazi ukuntu umeze nkajya nirira itaka ibiryo bikananira noneho musaza wanjye sinzi ukuntu mukuru wanjye yavuga ati ariko ibyo ari byo byose mukandira agomba kuba afite inda noneho musaza wanjye araza ati niko kutajya kandi ukaba wirirwa usinzira ni ibiki mbwira umuntu waguteye iyo nda ndaceceka nta kintu namubwiye ankubita imigeri yava ukaza akankubita imigeri ati paka iyo nda paka nzayigukuzamo nzayigukuzamo mbo ndiramiye koko iyo ankubitaga imigeri cyane mukuru wanjye ntakaza akankubita imigeri yavuga ese mana yanjye noneho nzabigenza gute koko ndabona bamereye nabi nibwo nagiye ngeze mu nzira afitana nawe ankubita mu modokari atiritse ndavuga baranyirukanye iwacu barankubita buri munsi buri munsi baravuga ko bashaka kunyuzamo inda ngo nimvuge uwanenye ati nta kibazo tugenda aragenda anshyira kuri ku bitaro ahamagara dogiteri ati uyu mugore hari umugabo witwaga amanduzi yari umukusu bakoraga ku bitaro yari umuganga ati uyu mukobwa njyanye hano yaza akazi nikamunanira ntimuzapime kumukura mu kazi mutabimenyesheje akoze adakoze muzamureke kandi muhaye icyumba kimwe hano ku bitaro ntiwazajya nuko byagenze ni naho wabyariye rero eee niho nabyariye cyoko yajyaga aza kunsura akaza kumpa amafaranga nkajya guha bakantwara mu modokari nkajya guhaha ikabarundi hanyuma se kuva umwana wawe avutse yagufashe nk'aho uri umugore we aguha icyubahiro cy'umugore yagufashe ate ewe mubyeyi wanjye yaranyubashe yaranyubashe kweri ariko ikintu cyatumye mbabara cyane koko nuko banyibye umwana kandi batamukoye ni nacyo cyambabaje bamwiba batamukoye urashaka kuvuga iki wagira ngo baguhe inka mbere yo kumujyana bamujyana mwari mwabyumvikanyeho mbese byagenze gute kugira ngo uwo mwana wareze wakuriye iwawe ajye mu maboko ya rahamatari na suveniye byagenze gute ese nagiye naragiye ngeze iwe mu rugo ngiye kwaka amafaranga y'iposho aravuga ati umwana nimurekere hano murekewe mu rugo abe mu rugo ngo yige igifaransa kuko numvaga rwose umutima wanjye ntazi ukuntu umeze ndavuga ariko ibyo ari byo byose kumureka nkamujyana iwanjye ngo yareka umwana kuko ari uwanjye arererwa aho ngaho mu maboko yanjye ndavuga sawa umwana nibwo yagumye aho ngaho yewe nta n'umwaka waheze ngiye kumva numva ngo umwana bamujyanye hanyuma se hanyuma se ntiwamusuraga
naramusuraga mubyeyi wanjye naramusuraga naramusuraga kwera umwana naramusuraga umwana ku buryo nari naranze nk'uko azajya mu buraya rwose
bari barakubwiye ko bashobora kuzamwohereza i burayi
noneho ndamubwira mwana wanjye ntabwo nshaka kuzajya mu buraya ntabwo mbishaka ngashaka ko nzakurira mpaka kugeza igihe uzakurira ndavuga ibyo uzajya uzajya ibyo ngibyo noneho kubera ko arazi yari afite imyaka icumi akambwira ati mama reka nzagende kuko ningerayo nzagukiza nize nyirarume nize bakuru bawe bose nzabakiza mama reka ngende ndanga pe nayo naratsembye ndatsemba ko umwana adashobora kugenda mu buraya ndavuga ahubwo niba tugenda mu rugo niba tugenda mu rugo ntabwo ngusiga ntabwo ngusiga noneho abari bari aho baravuga ati mukandera reka umwana ntabwo azagenda batakubwiye humura ntabwo bazagenda batakubwiye ndavuga sawa ndavuga sha muzambere ijisho ati sasa ukuntu baje kumutwara muri iryo joro abazamu bari bitahiye abakoraga iyo mu rugo umaze kumenya ko umwana wawe yagiye hari icyo wakoze kugira ngo ubaze aho yagiye hari icyo wakoze kugira ngo ushobore gukomeza kuvugana nawe uwo mwamubyaranye suvene yakubwiye iki ngewe nta kindi nahise nkora kuko nahise mbibwira abantu ngisha abantu inama abantu bangira inama ati irukanye ujya gutangira umurege umwana atari yagera kure naho umwana yagezeho kera ndagenda njya kurega ngiye kurega umubyeyi wanjye naramuregaga bagahamagara umugabo w'umuhinde noneho umugabo w'umuhinde nanjye nagira mu rubanza nkabwira umugabo ntabwo mushaka kuko ntabwo ariwe nabyaranye nawe uyu niwe watuma umwana wanjye agenda ntabwo nabyaranye n'uyu mugabo ndashaka uwo twabyaranye nawe ambwira ikintu cyamuteye kugira ngo atware umwana wanjye batabimbwiye noneho rero reka nkubaze kuva umwana wawe yagenda ajya mu bubirigi mwigeze muvugana kuva umwana wanjye amaze kugenda ntabwo twavuganye na se ise yahise agenda ahita amukurikira nawe ageze iwabo umugabo nta kwezi na kumwe yageze yahise apfa ako kanya ni nacyo cyatumye umwana wanjye tutavugana urambwira ko kuva yagira i burayi mutigeze mwongera kuvugana hashize imyaka myinshi igera kuri mirongo ine n'umwe utazi amakuru y'umwana wawe nazi n'agace kiwe rwose nazi nawe yererekeye usibye ko bumvaga bavuga ko ari mu buriri mu buriri mu buriri ndibaza impamvu uwo mwana yagezeyo kandi se yahise yitaba imana ntabwo yamubujije kuguhamagara ndibaza ikintu cyatumye umwana wawe ubwe atumva yuko yagusezeranije yuko utazamukenana ko ntacyo uzamuburana ndibaza impamvu atongeye kugushaka
ewe mubyeyi wanjye ni igitangaza aho ubu ni igitangaza gikomeye cyane kuko numvise ko uwo mwana nanjye ngiyo ngiyo ngiyo rw'inkwavu umwana ngo yajyaga yoherereza yohereza za aderesi kugira ngo zingereho mbashe kugira ngo mvugane nawe abakobwa abana ba mukeba wanjye abo bana biwe ngo nibo bajyaga babifata bakabiha nyina urabona bakamubwira ko ngewe nariho urabyumva bavuga ko nyina nyina ari uwo nguwo mukeba wanjye mama wawe yarapfuye ntabwo abaho nuko niwo nguwo urusi cyane none jacqueline tejeri niba kumva muri kano kanya ni umunota umwe nguhaye ngaho umubwira icyo kuri ku mutima imyaka mirongo ine n'umwe ishize utamuvugisha niba kumva ngaho ufata uyu munota umubwire ijambo ry'umubyeyi jacqueline mwana wanjye mbanje kugusubiza mwana wanjye e jacqueline waragiye umaze kugenda mwana wanjye ntiwibutse ko ufite nyoko wakubyaye nyoko wagutwara inda amezi icyenda akajya ku gise cyawe ukonga ibere ryiwe mwana wanjye wibuke ko ufite nyoko wakubyaye wibuke ko ufite nyoko wakubyaye abandi bose abandi bana bagira impuhwe zo gushaka ba nyina aho batakaraniye nawe umenye ko baba bagutwaye n'abishaka uvuga ko uzadukiza ubakiza musaza wa nyirarume ndiramiye siko mvugaga siko mvugaga sinari naranze kugenda none mwana wanjye koko ubu uneye impungu ku mutima kugeza ubwo narwaye igisukari kubera ibitekerezo byawe byakwinda cyo kwanda gusabiye kumana imana ikomeze ikuragire kugeza aho uzumva ushaka wabumbuye imana izadu imana nyagasani izaduhuza bishyize mu maboko y'imana imana nikuragire mwana wawe
komera komera mubyeyi ndakumva ndagukomeza kandi ndasaba cyane kugira ngo jacqueline nzamugezeho ubutumwa nzabumuha abamuzi nzabavugisha kugira ngo bamfashe bampa amakuru ndabazi bamwe bamuzi ngaho rero ukomere wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga komeza utegereje wizeye nkwifurije amahoro y'imana nanjye mwifurije amahoro y'imana nyagasani nawe urabigira
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'irindwi ababyeyi b'abanyarwanda bageze ku ruzi rwa cuwapa ahitwa basankusu mu ntara ya mbandaka muri zayire bahunga bari bafite abana babiri b'abahungu wari ufite imyaka ibiri n'igice n'undi wari uruhinja igihe kigeze kugira ngo binjire ishyamba bahunga uwo wari ufite imyaka ibiri n'igice kwizera jean pilar bamusigira umunyekongo baragenda byatewe n'iki kugira ngo bamusige arihe nyina imakurata dusenabera ari hano mu kiganiro agasaro kabura gatuye mu mujyi wa yawunde muri kameruni hari umuntu wampaye nimero zanyu ariko anyuze kuri mesaje kuri temuwanyaje z'abantu bagiye babona abantu babo mu gihugu arazinyoherereza anyohereza aderesi zanyu aba mu bufaransa arambwira ati gerageza urebe ko wazabona umwana wawe wenda bashobora kugufasha ukazabona umwana kuko bahuza abantu benshi dore yanyohereje temwanyaje z'abantu benshi bagiye babona abana babo n'imiryango yabo bituma nanjye ngerageza kureba ko nabona uwanjye wasigaye muri zayire umwana wawe yasigaye muri zayire hehe asigaye muri zayire tumaze kwambuka cuwapa kuko twazaga n'amaguru twageze gisangane turaharenga tugera ahantu bita cuwapa burumba muri zone ya burumba ku ruzi bita cuwapa urwo ruzi rwa cuwapa twamaze kurwambuka mu gihe turwambutse kuko twasaga nk'abantu mu b'inyuma abaturage baho baratubwira bati inzira zose bazifunze nta hantu mushobora kunyura usibye inzira y'ishyamba y'abahigi niho honyine hasigaye inzira kuko hose inzira bazifunze ntawe ugibandaka ntawe ukomeza nawe dore ko kwinjira ishyamba gusa baratubwira bati iryo shyamba kugira ngo murisohokemo mugere aho abantu batuye muzamaramo iminsi itanu ntabwo ari inzira y'abagore cyangwa abana ubwo icyo gihe nari mfite abana babiri ndi kumwe n'umufasha wanjye twari dufite abana babiri uwo mukuru ntabwo yonkaga yari akiri mutoya nyine yari afite imyaka ibiri gusa afite imyaka ibiri n'igice hano mfite rero uruhinja ari we turi kumwe ahangaha we n'uwabaye umugabo deja ubwo badukonsera baravuga bati abagore nibasigare hano n'abana ni ishyamba ry'abagabo gusa noneho ubwo njyewe ndiyavangira nyine ndavuga ntabwo nsigara umugabo ati no ntabwo usigara tupfa kuryinjiramo ariko noneho kubera ko uwo nguwo atonkaga twari kumwe n'abasirikare baravuga bati niba umwana atonka ntabwo adukurikira munasigare kuko baravuga ngo umwana nagera mu ishyamba akarira bashobora kutwumva ngo bakaza bakatwica kuko inzira yari ntabwo ari kure yabo ubwo rero nibwo twafataga icyemezo cyo gusiga uwo mukuru tumusigira umunyagihugu w'aho ngaho w'umuzayirwa aduha amazina ye ati igihe muzagera ahantu mufite amahoro muzagaruke gutwara umwana wanyu nta kibazo twarabyeseye twatangiye kubyesera kuva kera kuva muri demire tuwa umugabo yareseye kujya aribwo bicaga kabira bafungaza forontiyeri aragaruka dufata icyemezo cyo kuza muri kameroni kure ko croix rouge interinasiyonari yabidufashamo tunyura muri croix rouge tubaha aderese z'aho umwana asigaye bagerageza kumushaka basanga umwana baramwimuye baramushyize uwamufite yamuhaye undi muntu ngo yari ageze igihe cyo kuba yajya kwiga kandi nta mwayo afite bituma amuha undi muntu nawe yamuhaye amazina yabo croix rouge yari amuduhaye yaduhaye amazina yabo umuntu niwe turimo kugerageza gushaka kuko croix rouge yatubwiye ko barimo guhisha umwana badashaka kumutanga baravuga bati abanyagihugu batubwiye ko tudashobora gufata uwo mwana ku ngufu ko nitugerageza kumufata ku ngufu bashobora kumugirira nabi ntabwo twakomeje gukomeza gushakisha ariko amazina y'abo bantu turayafite none se amakuru ya nyuma mufite wavuye cwapa ubaherereye mu kahe gace amakuru ya nyuma batubwira gusa ko uwo mwana ahari kuri uwo muntu umufite ngo ni n'umutemwe w'umuyehova umufite yego
twigeze guca ku mupadiri wari ugiyeyo w'umuzahirwa ajyayo niwe waje atubwira ati umwana kubera ko nta n'amafoto ye mufite nicyo kibazo yagize ariko abaturage bamubwiye ko uwo mwana ahari umubyeyi umufite amukunda cyane kurusha n'abandi bana bose bamuhinduye we kuko ngo nta bahungu yabyaye kuko iwacu ni umuhungu nk'umubyeyi igihe wamusigaga inyuma ukatwara undi wumvaga umeze ute gufata icyemezo cyo gusiga umwana wawe w'imyaka ibiri n'igice ukamusigira abantu ubonye aho ngaho ukavuga uti muzamunderere ndagiye ndashaka kumva nk'umubyeyi ikintu wumvaga kikurimo icyo gihe icyo gihe nabirwaye nabirwaye igihe kinini ariko nta shuwa yindi nari mfite atari ukumusiga ko twari kumwe n'abasirikare badushyiragaho puresiyo kuko umugabo wanjye ikibazo twagize umugabo wanjye niwe wagendaga abavugira faransa kuko ikipe y'abasirikare bari twarigendanaga nabo nta gifaransa bari bazi noneho umugabo wanjye niwe wari uzi igifaransa baramufata bamufata hano utaje kugira ngo agenda bavugira igifaransa ahantu hose tugeze noneho biba ngombwa kuko umugabo yari yavuze ati ngewe niba umugore wanjye asigaye nanjye ndasigara abasirikare bashyiraho igitutu bavuga ko niba atemeye kuzana asiga bamwishe ubwo rero biba ngombwa ko dusiga umwana ku ngufu z'abo basirikare kugira ngo tugire amahoro tuba tuti wenda umwana imana izamurinda abeho natwe tubeho imana yaraturinze twabayeho kugeza aka kanya nta kindi twahuye twaguye muri ambisikade nyine ariko imana yaraturinze baraturashe barankomeretsa ariko nkomeza kwizera ko umwana ariho ni igitsure cy'abasirikare cyabiteye nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi uri mu kiganiro agasaro ka buraga nta kutagize umushakisha uri hano uvuga uti nimumfashe murebe ko mwambonera uyu muhungu wanjye ndahamya ko ubungubu asigaye avuga indimi z'aho ngaho hari nk'umubyeyi umubwire mu kinyarwanda ni umunota nkunda gutanga nk'abantu baje mu kiganiro kugira ngo umuvugishe umutima niba umwana wawe akumva nitunahura nzamwumvisha uko wamubwiye niba akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira ndifuza ko uwo mwana muramutse mumubonye mwamubwira ko afite ababyeyi be bamubyaye mu nda ko afite ababyeyi be bamukunda kandi bakajya niyo yaguma hariya wenda tukajya tuvugana cyangwa se yashaka no kuza kutureba kubana natwe niba byashoboka we yakubwira icyo yifuza ariko akamubwira ukamubwira ko afite ababyeyi bamukunda ababyeyi bamuhaye bamubyaye mu nda urakoze cyane rero wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana
murakoze cyane ubwo ntegereje iby'imana izageraho n'ibyo izabafashamo murakoze cyane kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa gatanu ku musozi wa kibagabaga ku mashuri abanza niho umwana w'umuhungu witwa jean claude mubera nziza wari ufite imyaka cumi n'umwe yatandukaniye n'umuryango we uwo mwana yararongotanye agera kwa sekuru igitarama aza kuhava ahunze akurikiye abandi ajya muri congo yanze kugaruka mu rwanda yibwira ko nta muryango asigaranye ariko bose bararokotse nyina ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka mu kabarisa dinavera atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kakiru akagari ka kibaza umudugudu w'ubumwe numvise bari gushakisha abana baburanye n'imiryango cyangwa ababyeyi baburanye n'abana babo nanjye nkaba mfite ishyaka ryo kuza kugira ngo mumfashe kubera umwana nabuze umwana wabuze mwaburaniye he ryari twaburanye muri jenoside muri mirongo cyenda na kane tuburanira ahantu ku musozi wa kibagabaga ku mashuri ya pirimeri hari mu nkoma saa cyenda ashyira saa kumi byagenze gute rero kugira ngo mutandukane mbwira habayemo amasasu menshi yirukankana na bene nyina ibyo saa tanu z'ijoro baragaruka wenda mubura bikomeza gutyo turinda iyo twahunguka tutongeye kubonana
yitwa nde uwo mwana ushakisha yitwa muberanziza jean claude hanyuma ajyana n'abandi mutatanyijwe n'amasasu abandi baragaruka we ntiyagaruka mwababajije aho bamusize bambwiye ko bari ku hantu hari amakawa hanyuma mugejeje mu gitondo mbona undi mwana bari kumwe mubajije arambwira ngo yakomeje aragenda yakomeje yirukankana n'abandi aza kugera za gitarama ahasanga sekuru na nyirakuru abaseho babiri na ba nyirasenge batatu bakomeza bagenda gutyo umwana yaje kugera muri congo na ba se wabo babiri yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane cumi n'umwe ariko nsubiye inyuma hari amakuru naje kubona iriya sosiyete yo mu mujyi yajyaga inzanira impapuro intambara yo muri congo yaje gutana na ba se wabo na ba nyirasenge bo baragaruka warabura seyiseyiri amakuru yaguhaga yakubwiraga uko ari hehe yari ari muri kuruwa ruje aho kisanganya yujije ari imyaka cumi n'itanu ngo bamuvanemo kubera ko ababyeyi be babonetse akanga kuvamo avuga ngo twarapfa nagerageje no kumuha amafoto banyaka amafoto nk'inshuro nk'eshanu ariko ngo ntabyemere intambara yo muri kongo rero ibaye umwana niko kuburana na ba se babona ba nyirasenge intambara yo muri kongo yihe habaye intambara nyinshi muri kongo
iriya y'icyenda na karindwi ari kumwe na seyisiyeri yabaga hehe yabaga mu yihe nkambi umwambi ntabwo bayimbwiye barambwiye ngo ni ukugenda bagashakisha mu giturage ariko bazi ko ari muri kuruwa ruje nadatanze asubireyo nongeye gusubirayo barambwira ngo komeza urindire uzamubona nutamubona uzagaruke mbere y'inshuro eshatu barambwira ngo ntawe barabona ni indindiri bose baba baziye na ba nyirasenge barambwira ngo bari bari kumwe kisanganye intambara ibaye baruka baratandukana mubera nziza yari Akumva.
afite abavandimwe nimba yarabafite se bari hehe turi kumwe bose mubwira amakuru yabo wasanga arimo akumva muri kano kanya mubera nziza ni imfura yanjye ndamukunda ndamukumbuye natanze amafaranga ndi kumushakisha bambwira ngo yaje sinamubona bandya amafaranga bateka mitwe ariko ndamubwira ngo niba anyumva akaba anyumva imana yo mu ijuru amufashije akabaha nzamubona n'imfura yanjye ndamukunda ndamutapfuye ntamubonye akikomera ntajyana sinazagikira hari usibye imana yo mu ijuru niba anyumva yakabyara yakabaho imana ikimufashije anambabarira anyandikire cyangwa azampamagare kuri iyi telefone ni iyanjye nshira umubabaro naho namubona gusa mu maso wenda nkibwira nashima imana komera komera ubwo waje mu gasaro ka buraga ni inzira um, nziza batangiye eh, tanga suje gukomereza hano mu gasaro ka buraga kugira ngo ubone umuhungu wawe ndahamya eh, nkomeje yuko aho yaba ari hose ashobora kuba akiri muri kongo yaragiye muri kongo yo hirya se yaragiye muri zambiya se hari ibihugu byinshi abanyarwanda bagenze amahanga wa mugani wa mukimbiri nibuka neza yaragutukaga akakubwira ngo urakagenda amahanga kandi atakwanze yego nawe imana imuhuri uko ridashira none ndakumva papa we aracyariho papa we ariho Mm, n'abavandimwe be na basa babo ngabo na ba nyirasenge bariho ariko turi inyuma hari amakuru ndi kumva ariko niba ari mu kanwa ntabwo ah, navuga ngo arafatika cyane yego ndi kumva ko ngo yaba- ashobora kuba ari muri congo brazzaville hari umwana twari duturanye ubu ni umugabo arambwiye ngo mukuru we niwe uhaba Mhm.
arambwira ngo yigeze akubwira ngo ah, uwo mwana yaramubonye ubwo rero ayo makuru uwo muntu ari kumpa niba ari ukushinyagura ntabwo mbizi akambwira ngo ashobora kuba ari muri congo ari muri congo brazzaville ntuvunike niba ari muri congo brazzaville nza nzamenya amakuru ye kubera ko abantu buri cyumweru abantu baba bicaye kuri radiyo barimo bumva agasaro ka buraga bavuga bati twumve amakuru y'iwacu twumve amakuru y'abacu badushaka ubwo rero uzabona na mubera nziza aduhamagaye atubwira ati ndi hano niyumva yuko muhari yuko muriho azavuga ati nanjye ndatashye nta kabuza ah, niba ahari tuzamubona none mubyeyi hari ikindi wumva ushaka kumbwira kugira ngo umuhungu wawe acyumve ndamubwira ngo nyuma y'abo ngabo aza- na barumuna be bari bahari na bya bandi bana barahari nabo baramushaka nyirakuru ageze mu bukecuru aramushaka baravuga ngo wamama nkamubonera nkapfa rwose ambabari imana yaramurinze yambabarira wenda nawe twamubona gusa tukabona isura ye noneho se nawe aravuga ngo naramuka atashye ngo azakirwa asenge imana yo mu ijuru ubwo ibyo byose rero aramutse abyumvisha akatubabarira akatumenyesha nawe ari nawe atataruka tukajya tumureba tukavugana tukajya kuri telefone tukavugana tumureba byadushimisha imana yo mu ijuru ibaye ikimurinze akabyara ndayisaba ngo uzampuze nawe ndi muzima ntari napfa nanjye ngeze mu bukecuru byanshimisha komeza usenge imana abantu bayisaba bayizeye bafite ukwemera kuzuye nta kabuza irabumva ngaho rero mukabarisa dinavera ndagushimiye cyane kuba wizeye agasaro ka buraga ah, wategereje igihe kinini aho rero ugire amahoro y'imana ukomeze utegereze wizeye ningira icyo ngeraho nzaguhamagara murakoze cyane imana yaguha
ikiganiro agasaro kaburaga cy'umunsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana